Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkunikije muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibikorwa by'ubucuruzi byongeye kugururwa mu karere ka mirembwe kari mu buseruko bw'igihugu nkatwe dukoresha indege zija mu minembwe zadufashije twanabyishimiye cyane imirimo yari yagiye guhagarara hari abagenzi bari bagiye kubura uko basubira mu miryango yabo
uyu ni bishenga muzungu akorera ishyirahamwe ritwara abagira ingendo n'indege hagati ya minembwe bukavu na goma israel yatangaje ko yishe abantu bitwaje ibigwanisho binjiye ku butaka bwayo bavuye muri libani ingwano irakomeje muri israel mu gihe abarwanyi ba hamas babandanije guhangana n'ingabo za israel kurenza igihe cyari cyitezwe aya makuru n'ayandi twateguriye ntiyagira aho umuja ni mu kanya reka aya makuru tutatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi israel yatangaje ko yishe abantu bitwaje ibigwanisho binjiye ku butaka bwayo bavuye muri libani ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugene mukankusi igisirikare cya israel cyavuze ko cyahamagariye abahoze mu ngabo ibihumbi bitatu kandi ko cyarimo gufunga inzira zose zerekeza mu ntara ya Gaza ikimenyetso cyerekana ko hashobora kuba hateganywayo urugamba rwo ku butaka rwo gutsinda Hamas abarwanyi ba Hamas bari bakiri mu bice byinshi imbere muri Israel nyuma yo kwinjira baturutse mu ntara ya Gaza bakica abanyayisrael magana arindwi bakanafata abandi b'ingwate minisitiri w'intebe benjamin netanyahu yabwiye ba meya bo mu mijyi yo mu majyepfo yatunguwe n'ibitero ko igisubizo cya Israel gishobora guhindura uburasirazuba bwo hagati kwibaza ko imirwano ishobora gukwira no mu tundi turere byahangayikishije intara yose ingabo za isirayeli zisha abakekwa bari bafite intwaro binjiye muri isirayeli baturutse muri libani nk'uko igisirikare cyabivuze umutegetsi wa hezbora yahakanye ibivugwa ko uwo mutwe warundanyije operasiyo imbere mu gihugu cya isirayeli hezbora umutwe ukomeye w'abarwanyi b'abashiyite mu majyepfo ya libani ushyigikiwe na irani kimwe na hamasi urusaku rw'ibisasu n'urw'imbunda rwumvikanye mu bice by'umupaka w'amajyepfo ya libani aho iki gihugu gihana imbibi na isirayeli nk'uko umunyamakuru wa televiziyo ya hezbora yitwa armana yabivuze ku mbuga nkoranyambaga radiyo y'ingabo za isirayeli yavuze ko ari hafi ya adamit hakurya y'imijyi yo ku mupaka ya libani ya alma el shayeb na zahajara
urakoze jeni ingwano nk'uko twabivuze irakomeje muri israel mu gihe abagwanyi ba hamas babandanije guhangana n'ingabo za israel mu gihe kirenga icari citezwe inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu jeni mukankusi minisitiri w'ingabo wa israel yoav garant yavuze ko bariyeri ya israel ishobora gukazwa mu kubuza ibiribwa na lisansi kwambuka bijya mu gice gituwe na miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu z'abantu muri gaza umuvugizi w'igisirikare cya israel yatangaje ko ingabo zisubije ibice bituwe byari byafashwe ariko ko hakomeje kugenda haba ubushyamirane mu gihe bamwe mu bagabo b'abanyepalestina bakomeje urugamba mbere undi muvugizi wa gisirikare liyetona koloneli richard hegt yari yemeje ko birimo gufata igihe kirenze icyo bari biteze ko bazaba bagabye umutekano abanyepalestina bavuze ko bakiriye za telefoni n'ubutumwa bwanditse kuri telefone buturuka mu bashinzwe umutekano ba israel bababwira kuva mu karere ahanini mu majyaruguru no mu burasirazuba bwa gaza banaburiwe ko hashobora kuba hari ingabo zirimo kuhakorera hamas ivuga ko igitero gifite impamvu bitewe na bariyeri imaze imyaka cumi n'itandatu n'imikwabu israel imaze imyaka ikora mu ntara ya sijordaniya imitwe y'abanyepalestina bababajwe n'ibitero n'urugomo bavuze ko byabonekaga ko bishobora kuba kubera inzira y'amahoro imaze imyaka hafi icumi yarahagaze no kuba abayobozi b'abahezanguni ba israel baravugaga ko bwa nyuma na nyuma bazomeka ubutaka bwa palestina ku gihugu cyabo israeli n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bavuze ko nta kintu cyasobanura ubwicanyi bukorerwa imbaga y'abasivili bigambiriwe
urakoze jeni nk'uko twabibabwiye amakuru menshi tubashikiriza umunsi yerekeye igihugu cya israel icyo gihugu rero cyakoze ibitero biharurwa mu majana muri gaza intara y'abanyapalestina igenzurwa n'abagwanyi mu murwi hamas idonido kuri inkuru na mugenzi wacu diane ninazwa
ibimaze kumenyekana ko vyononywe n'ivyo bitero israel yagavye muri gaza harimwo amazu abamwo abantu atatangaje igitigiri amabarabara nayo nyene ntiyatangaje igitigiri ahakorera ikigo c'iperereza ca hamas ahingurirwa ibirwanisho n'inzu z'abategetsi b'umurwi wa hamas ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri palestina vyerekana ko abamaze kurwa mu ntambara ya hamas na israel ari amajana ane na cumi na batatu ku ruhande rwa israel naho ibiharuro bishasha bitangazwa vyerekana ko abamaze kurwa muri iyo ntambara bageze ku majana indwi abakomeretse bakaba barenze ibihumbi bibiri n'ijana umukuru w'inama nkenguzamateka ya amerika aha akavuga ko abanyamerika bagera kuri bane aribo bamaze kumenyekana ko baguye muri iyo ntambara ariko agakeka ko ibiharuro bishobora kuba birenga ku vyo bamaze kumenya ibindi bihugu bimaze gutangaza ko abanyagihugu babo baguye muri iyo ngwano harimwo ubwongereza ubufaransa nepal tayilande na ukraine ishirahamwe mpuzamakungu onu rikavuga ko muri gaza abagera ku bihumbi ijana na mirongo ibiri na bitatu ari bo babaye baregeranirizwa mu makambi yo hagati mu gihugu hagati aho israel yatangaje kandi ko ihanganye bikomeye n'abarwanyi bo mu murwa wa hamas bakibandanya kugaba ibitero vyabo mu bumanuko bw'ico gihugu israel yemeza ko abarwanyi ba hamas binjiye ku butaka bwayo bagera ku gihumbi lieutenant colonel richard h avugira igisirikare ca israel yabwiye abamenyeshamakuru ko intambara ibandanya mu burere indwi bwa israel yemeje ko igihugu cahamagaye inkwazangabo z'inserukarukambye zigera ku bihumbi ijana kugira ngo zize gufasha urugamba yagize ati icyo twifuza ni uko inyuma y'ino ntambara umurwi wa hamas atanga uvu za gisirikare uzoba ugifise zo gutera ubwoba abanyagihugu bacu twifuza kandi kuvana hamas ku burongozi bwa gaza
ayo yari amwe mu makuru bavugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini aya makuru tuyatanguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho ibikorwa by'ubucuruzi byongeye kugururwa mu karere ka minembwe kari mu buseruko bw'igihugu ni nyuma indwi ibyo bikorwa bihagaritswe n'ingabo za kongo bivuye ku basirikare babiri ba gisirikare cya kongo bishwe n'abagwanyi batwirwaneho ni inkuru y'umumenyeshamakuru vedaste ngabo ari uvira ibi bikorwa byongeye gusubukurwa nyuma y'ibiganiro byaraye bihuje General Andre Onza uyoboye ingabo za FARDC muri ako karere ndetse na bamwe mu baturage ba Minembwe Semoro Karaha n'umwe mu batware ba Minembwe wari witabiriye ibyo biganiro byabereye kuri Runundu ejo duhamagaza inama hano nuko General arahaguruka aravuga ngo imyanzuro afashe guhera none atanze amahoro abantu bagenda uko bashaka afungura kwa murima afungura indege afungura n'isoko amakitivite yose aba ari yo mwanzuro natwe turavuga ngo tugende twigisha abantu bahe bashaka kwica amahoro abo bantu bagende bareke none imyanzuro ni amahoro ubu nyine nta kibazo dufite kabisa akarere kose ni amahoro indege nayo yahanguye ngo indege yike yiture zavuze ngo indege igende igwe nta kibazo bamwe mu bacuruzi bari basanzwe bakorera imirimo yabo mu mirembwe bavuga ko bishimiye kuba bongeye gufungurirwa imirimo kuko benshi muri bo bari bugarijwe n'ubukene mwomo muderwa ni umuyobozi w'abacuruzi bakorera muri santere ya Madego.
Tumeipokea kwa furaha kubwa kwa kuwa tume, tulikuwa tumeisha babaika zaidi, kazi zilikuwa zimefungwa, lakini kiongozi jemadari twabyakiranye ibyishimo byinshi kuko twari duhangayitse bitewe n'uko imirimo yari ifunzwe, ariko umuyobozi w'ingabo za brigade ya cumi na kabiri hano mu Minembwe General Andre yaganiriye n'abashefu bo mu moko atandukanye bamutura ibibazo by'abaturage nawe yabyumvise ubu yafunguye imirimo yose sana ametufungulia kabisa rasmi maaktivite zetu zote nyuma yo gufungura iyi mirimo uyu munsi abaturage bo mu mihanda itandukanye ya minembwe bongeye kugera muri santere y'ubucuruzi ya madego abacuruzi nabo batangiye kujya kurangura ibintu bakoresheje inzira yo kwa murimo nishimiye cyane cyane kongera kandi kugera hano mu madego twari tugize icyumweru abantu bose badakora ingendo z'ijya mu madego kandi mu madego ariyo santire vire ya minembwe kuba rero twongeye kandi kugera hano turishimye cyane ubundi kandi n'ibikorwa by'iterambere bizongeye kandi gusubukurwa hano muri minembwe turabishimiye kuba abantu baha bagenda kuba abantu baha bakora imirimo nyine yose yakorerwaga hano muri santire y'amadegu turabishimiye cyane tunashimira na nyakubahwa generale bishenga muzungu akorera ishyirahamwe ritwara abagenzi mu ndege minembwe bukavu ndetse na goma yemeza yuko iyi ngingo yo gusubukura imirimo n'ingendo z'indege mu minembwe bayakiranye ibyishimo nkatwe dukoresha indege zija mu minembwe ndumva zadufashije twanabyishimiye cyane hari imbogamizi nyinshi twari twahuye nazo tudaboro imirimo yari yahagaze yarigeye guhagarara ijambo rigira kabiri hari abagenzi bari barazindukiye ino bari bagiye kubura uko basubira mu miryango yabo ikindi kigira gatatu ni uko ariyo nzira akarere konyine ka minembwe yari isigaranye ku baturage ndetse n'ibindi byashara binyuzwa ku ndege twavugishije umuvugizi w'ingabo za FARDC ziri muri ako karere ka minembwe telefone ye ntiyanyuramo gusa abari mu nama bavuga yuko general andre yonza yabasabye kubuza twigwaneho kwica abasirikare ndetse no gutwika bimwe mu birindiro bya fardesi twigwaneho ikorera za minembwe na za bijombo vedase ngabo ijwi rya amerika uvira na venusti murakoze kuba mwantumiye ngira
reka tugaruke ku ngwano iri kwiraba hagati y'umurwi hamasa ni igihugu cya israeli inyuma yaho umurwi hamasa ukoreye ibitero by'akataraboneka mu gihugu cya israeli kuva ejo ku munsi w'imana nashaka ubu rero mwumvirize ikiganiro mugenzi wacu venuste nshimirimana yagiranye n'umuhinga mu bya politiki Professeur Omar Kalifani amubaza ku byerekeye uyu mutekano muke urangwa muri ibyo bihugu na venusti murakoze kuba mwantumiye ngira ngo ku kibazo uri kuvuga uti ese byashobotse bite kugira ngo umutwe w'amasi ubashe gukora biriya bitero hari impamvu ebyiri mu masesengura turimo gukora impamvu ya mbere ni politiki imbere mu gihugu muri israel cyane cyane twarabonye ko mu mezi ashize habaye imyigaragambyo y'abadashaka ko ari amategeko Netanyahu yashyizeho yo gukumira nangwa se yo guca intege urukiko rw'ikirenga muri israel mu gufata ibyemezo bimwe na bimwe aho ngaho rero byagaragaye ko icyo cyuho kuba leta nangwa se guverinoma ya Netanyahu yari yarashyize imbere cyane cyane ikita ku bibazo by'imbere mu gihugu noneho ikibagiza ko ku ruhande aho muri gaza hari umutwe wa hamazi ushobora kuba wakora nk'ibyo twabonye wakoze iyo ni imwe mu mpamvu yatumye biriya bitero bishoboka ikindi indi mpamvu ya kabiri inakomeye ni umutwe wa hamasi mu kugaragariza biriya bihugu by'abarabu bimaze kugirana imishyirano mu rwego rwa diporomasi na israel ivuga iti rwose ibyo cyangwa se abanyepasiri muri rusange bavuga bati ibyo bihugu by'abarabu birimo gukorana imishyirano bya diporomasi bizatuma ikibazo cyacu nk'abanyepalestine kibagirana kugeza amagingo ya ingabo za israel zirakoresha indege birashoboka se ko bazanagaba ibitero byo ku butaka cyane cyane ko hari abasirikare n'abasivili bajyanywe bunyago ngira ngo ibyo birashoboka ariko icyo ni icyemezo guverinoma ya Netanyahu ishobora kuzafata bigoye kubera ko byaragaragaye nko muri bibiri na gatanu buriya mu rwego rwa gisirikare hari ibyemezo ufata ariko ukavuga utese kujyayo biroroshye kuko Israel ifite ingufu za gisirikare yakoresha ikajyayo ariko kuvayo nivayo se imaze gukora ibyo bitero bizagenda gute aho nkeka yuko ari naho bamwe mu basesenguzi bari kuvuga bati ni byiza kuba israel yakora ibitero byo mu kirere igafata n'izindi ngamba ariko kuba yajyayo ikoresheje inzira y'ubutaka hari uburyo byazagorana cyane cyane mu gufata ibyemezo kugira ngo baveyo ese byagenda gute ni ibintu bigoranye cyane umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres yavuze yuko yifuza ko hakoreshwa inzira za diporomasi kugira ngo kiriya kibazo kirangire izo nzira zirashoboka zizakorwa gute zizakorwa nande diporomasi irashoboka irashoboka ni nayo numva nzira ya mbere y'ibanze ishobora kurangira kiriya kibazo cy'abanyepalestine na israel uburusiya bwamaze gutangaza yuko bushyigikiye iyo nzira ya diporomasi bunahamagarira ibihugu byombi kuba rwose byagana iyo nzira ya diporomasi kugira ngo ibibazo biri hagati ya ziriya na palestine birangire perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden we yavuze ko yatangaje yuko ashyigikiye byimazeyo izere ku buryo igomba guhashya umwanzi igashyurira umutwe wa hamas leta zunze ubumwe za amerika ifata nk'umutwe w'iterabwoba hanyuma urabona ko ibihugu byinshi koko bishyigikiye ko diporomasi ariyo yashyirwa imbere ariko urabona iyo habaye ibitero nka biriya israeli uburyo ibigenza nyine nayo isubiza ibitero ku buryo budasanzwe ari nabyo turimo kubona birimo kubungubu uburyo bwa diporomasi nanone urabona ibyo twakwita nka public opinion public opinion cyane cyane ku byerekeye umutwe wa hamas mu bihugu by'abarabu urabona nko mu gihugu cya iran mu gihugu cya turukiya mu gihugu cya lebanon harimo abaturage barimo bakora imyigaragambyo ishyigikiye cyane umutwe wa hamasi noneho nko mu gihugu cya egypt hari umupolisi wamaze kwica kurasa abanyezirayeri babiri bikoreraga ubukerarugendo urumva ko sentimenti ni ukuvuga ngo hari ubundi buryo abanyezirayeri batangiye kugenda bagaragara mu bihugu by'abarabu ku buryo urwango rurimo kwiyongera ikindi umuntu yavuga mu bijyanye n'uburyo kino kibazo kizakomeza ni ukuvuga ngo imishyirano hagati ya israeli na bimwe mu bihugu by'abarabu yenda byanatekerezaga ko imibonano mu gihe diporomasi ishoboka cyane cyane bizagenda bisa nk'aho bicika intege ni ukuvuga ngo ibihugu bitari byakagirana imishyirano mu gihe diporomasi byatekerezaga kuzagirana imishyirano mu gihe diporomasi na israeli kuri kubera ibi byabaye bino bitero hamas yakoze n'ibitero israeli nayo yashubije ibyo bizaba impamvu ikomeye y'uko uburyo y'uburyo ibyo bihugu by'abarabu byifuza ko byagirana imibano mu gihe diporomasi na israeli bizabigendamo bigura intege ku buryo urumva ibintu birimo kugenda bisubira inyuma professor homar harfan impuguke muri politiki n'umutekano mpuzamahanga ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika namwe murakoze kuba
turagushimiye nawe venuste tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ubworozi bw'inkoko bushobora guteza imbere ubukoze bukamuzanira amafaranga bukanamuha ifumbire yo kumufasha mu burimyi nk'uko bivugwa muri iki gice cy'ikiganiro muri sanga na madame agnes uwamahoro ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu jeni mukankusi madame uwamahoro atangura avuga uko icyiyumviro cyo korora inkoko cyaje
igitekerezo cyo korora inkoko cyaje mu rwego rwo kugenda mbona yuko nkeneye nanjye kugira umushinga wo kwiteza imbere mbona ko gukora akazi uhemberwa ukorera abandi ukora mu mishinga igenda ihindagurika igenda inahagarara cyangwa igenda ibura abaterankunga kandi nkagenda nunguka ubumenyi nakoranye n'umuryango wakoranaga n'amakoperative y'abahinzi cyane ariko njye nshinzwe kubahugura ubwo rero byageze ubwo nanjye mbona ko ngomba kubaka igikorwa cyanjye cyo kwiteza imbere ariko ngishingira ku buhinzi no ku bworozi mfata uruhande rw'ubworozi cyane bw'inkoko ubwo rero natangiye nanjye mbyiga ntabizi ntabwo nari nzi ibisabwa ntabwo nari nzi ibikenerwa ariko nanjye nisungaga ababisanzwemo babimazemo igihe bakagenda basa n'abampugura bakanyerera cyangwa bakantinyura bakambwira bati hano bigenda gutya inkoko bazitaho gutya nuko nabitangiye rero nabitangiye mbifatanya n'akazi muri bibiri na cumi na kabiri nari ndi mu kazi ariko nshaka no kugira ngo mvuge ngo akazi ko kazarangira muri bibiri na cumi na gatanu nzakora iki ubwo rero nashaka guhitamo mu byo nzi byose cyangwa muri bizinesi mbona zose hanze aha nashaka guhitamo icyo nzakora nuko uhitamo inkoko inkoko rero ni iki cyatumye arizo watoranyije mu bworozi bundi busanzwe cyangwa se akaba aricyo gikorwa uhitamo gukora igikorwa cy'ubworozi bw'inkoko za oke ntabwo nanjye nahita mvuga ngo ni iyi mpamvu ariko narabyebye mbona ubworozi bw'inkoko aribwo bushobora kumfasha kubona icyo nshyira ku isoko mu buryo navuga ngo burebure nashaka gushyira ku isoko amagi nkabona ko amagi yampuza n'abantu benshi abo ngemuriye abo nyahaye cyangwa se nanamenya ariko hari hakirimo ka kantu kitwa kwigisha guhugura narebaga ikintu cyazatuma nanone mpugura ariko nanone bifatika bitari teori bivuga ngo nanjye mu kazi mu mushinga nkora iki ingorane zose ziri mu mushinga nkazimenya kuko ibyo nahuguragamo nabihuguraga abandi babirimo ariko njye ntabirimo twakire abakunzi b'ijwi rya amerika duhereye kuri n'iby'isi vensa ngemerereye muri kenya nifuza kumubaza ibibazo byinshi wenda aho aherereye se umuntu yishaka ashaka kumugeraho yamugeraho gute ese yorora inkoko z'umuhe bwoko ese ni iki gisaba kugira ngo umuntu abe yakorana nawe ubwo n'ibindi byinshi ndabasha kumenya kuri we niba nabyumvise neza yitwa vincent n'ibyisi arakoze cyane uri mu gihugu cya kenya ni abaturanyi bacu mu rwanda na kenya biragenderana cyane ku buryo biroroshye ko yava muri kenya akaza gukora urugendo shuri iwanjye mu rwanda mu karere ka bugesera twamuyobora rwose akatugeraho ariko nanone twanaganira yajya duhamagara tukavugana ku buryo ibyifuzo bye byaba ari ibyo ku mushinga uko yawutangira cyangwa uko yawukora cyangwa niba ashaka no kuwukorera inaha twamuha inama z'inzira yanyuramo murakoze vincent wari uvuze ngo ufite n'ibindi bibazo ndi umunyarwanda mvuka mu karere ka rutsiro ni uko nkuri hano muri kenya ubwo rero maze kubona kuri facebook nifuza ko namenya byinshi kuko nyine mfite icyo gitekerezo cyo korora inkoko se worora inkoko z'amasake worora inkoko z'ubuhe bwoko ni amadendo cyangwa inkoko zisanzwe izi tuzi twese ngewe ubwoko bw'inkoko bukunze kororwa ndabworora ariko sibwo buri gihe mba mfite uyu munsi uje kunsura wansangana ubwoko bwitwa saso ni ubwoko bufite inkokokazi ntegereje ko zitera amagi bufite buvukana n'amasake amasake arakura akagurishwa mu gihugu hirya no hino mu tubari cyangwa n'ahandi bafitiye iminsi mikuru ni ukuvuga rero ngo akandi ndimo ndategura umushinga wo korora n'inkoko zizwi ku izina rya pondezi ni ukuvuga rero ngo ni inkoko twita ngo z'inzungu zitera amagi menshi uwo ni umushinga wenda gutangira ariko sinjya mbura ubwoko bwitwa saso impamvu y'uko bumpuza n'abandi bashaka kwiga korora abagitangira nibo nibo nizo mbigishirizaho cyane cyane b'ubushobozi bukeya borora icumi makumyabiri zo mu rugo
bivuze ko abantu bakora ingendo shuri iwawe bigenda gute kugira ngo umuntu abone umubonere umwanya
murakoze kugira ngo mbonere umuntu umwanya bisaba ko ampamagara tukabivuganaho tukavugana ngo urifuza kumenya iki noneho tugahana umwanya ngo igihe iki n'iki reka ibindi byose nzabihagarike ngo uhe umwanya uzaze twicare tuganire unarebe ibyo ushaka kureba nabazaga umuntu ashaka kuza gusura uwo mushinga we cyangwa ashaka gukora urugendo shuri hari igiciro kizwi kiriho cyangwa ni ukuza umuntu akamugana akamuhamagara akamumenyesha cyangwa hari izindi nzira bicamo kugira umuntu abe yamugeraho nubwo dutegura kuba twashyiraho igiciro ariko turacyegeranya ibyasurwa ari byinshi ariko kugeza ubu ngubu gutanga ubumenyi turabutanga turabutanga cyane cyane ko noneho ubu abo tuba twegeranye ni abantu baba bashaka guhita bangurira inkoko bakazigura bo bagiye kuzorora ibyo bivuze ko hari imirimo ikorerwa inkoko zikivuka imishwi abantu badashoboye gukora ngewe noneho ngafata umushwi wavutse uwo munsi nkawukorera imirimo isabwa yageza ku kwezi amezi abiri umuntu akagura izo ashoboye kujya korora uwo rero ntabwo twamucuruzaho ubumenyi ahubwo araza tukamwigisha tukamusobanurira akagura inkoko akajya korora tukanamukurikirana yego ubwo noneho bahe nomero bashobora kukubonaho igihe bakenera ko muvugana nyine kugira ngo mwumvikane ku gihe bazira yego nomero bashobora gukoresha ya emutiyeni zeru karindwi umunani umunani karindwi gatanu gatanu gatatu umunani gatatu yewe urakoze cyane rero vense
niyo nkoko iyo imaze amezi abiri umushwi cyangwa se inkoko nkuru bene ihagaze ku giciro cya ngahe kubuzwa igiciro ako kanya kandi utagiye guhita ugura biragoye iyo umushwi umaze ukwezi uba ugura ibihumbi bibiri magana atanu hashize ukwezi kumwe iyindi minsi ikurikiraho rero biterwa n'igihe uyisanzemo tukakubwira ngo kuko usanze ifite igihe kingana gutya urishyura amafaranga aya n'aya ubwo rero ibiciro bigenda birutana bitewe n'icyo umukiriya akeneye hari n'uvuga ati iriya yatangiye gutera wayimpaye nkaba ariyo njya korora ngahita mbona amagi yo kwihera abana mu rugo icyo gihe rero ukazasanga iri hagati y'ibihumbi umunani n'icumi biterwa n'iminsi asanze ifite tugenda tubibara dukurikije iminsi
twakire veniste nsengimana yego hama tugiye ku kibazo cy'ubworozi bw'inkoko ubu ngubu twebwe ngaha i bujumbura ikibazo cyo korora inkoko turagihimirizwa ko cyane ariko cyaratunaniye rwose kuko turagura imiswi y'inkoko ntituzi ko tugura inkoko zitari zo cyangwa zoba zavutse zitageze cyangwa zirwaye ntajya nihere ko akarorero naraguze inkoko zishyika ijana kugira ngo ntangure korora ku buryo bw'uko leta yacu iduhumiriza korora kugira ngo twibeho ku migambi kubera akazi kabuze ariko izo nkoko baduha imiti tuba turazitera tugura mu mafarumasi y'ibitungwa ariko tugasanga zirakura zitwa zose ntizi ko twaba tworora inkoko zitari zo sinzi ko mushobora kutubwira inkoko zo twokorora n'umuti woba utekanije twotera twogaburira izo nkoko kugira ngo tugire amagara meza madamu w'amahoro ni mumubwire niba hari icyo mwamufashaho namubwira muri rusange ko korora inkoko bisabye ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima bisabye umujyanama ubizi wabyize uwo twita umuveterineri abaveterineri ndatekereza barahari mu gihugu cyanyu ari abagurisha imiti cyangwa se n'abandi babyigiye babaye bahari urabifashisha kugira ngo basuzume uburwayi bw'inkoko bakumenyere umuti natwe turabifashisha hanyuma nanone ikirebana n'ubwoko bw'inkoko biterwa n'aho ziva ituragiro ituragiro niryo rigomba kuba rizwi rifite imishwi yizewe ko yakingiriwe mu ituragiro nkatwe rwose mu rwanda hari gahunda yo gukingirira imishwi mu ituragiro kandi abatanga imishwi bagakurikirana umworozi ku buryo n'iyo yagize ikibazo bareba bati byaba bikomotse se ku mishwi cyangwa bikomotse ku mworozi aho ngaho rero gukora kinyamwuga mu bworozi bw'inkoko bigendana n'izo nama ku mpande zombi inama z'abaveterineri n'inama z'abatanga imishwi ariyo maturagiro ego nagira mbaze mbega nk'ubu hamwe dukoze urugendo shuri tukaza mu rwanda igihugu kibaranyi cyacu cyiza cyangwa namwe mukaza ntushobora kuba tworoha uburenganzira bw'uko dushobora gukura izo nkoko mu rwanda tukazizana kuzorora ngaho iwacu i burundi u rwanda rurabyemera ko mushobora kuduha izo nkoko mwaba mwarakubiye mu rwanda mufite inkoko zikwiye ku buryo natwe nk'abaturanyi banyu mushobora kuduha ko izo nkoko zanyu kugira natwe tuzorore ubu kugeza uyu munsi amakuru mfite y'ituragiro amaturagiro ari imbere mu gihugu tuzi yuko ashobora no kugurisha imishwi mu bihugu duturanye hari ibihugu batangiye kujyanamo haba muri kenya uganda kongo n'uburundi twizeraga ko rwose ubona aho bahajyana inkoko ubwo rero biroroshye ko nabaza nanjye izo nzego kuko hari aho duhurira muri rya shyirahamwe nkaba nababaza ntese i Burundi mwatangiye kujyanaho imishwi ko hari abayikeneye ubwo nanjye mbonye aderese y'uyu venuse telefone ye biroroshye ko rwose namuhuza n'amaturagiro yo mu rwanda tukumva ko imishwi yacu yahagera
turagushimiye jeni ni umutumire wiwe mu kiganiro mu gice cy'ikiganiro muri sanga cyane cyane korora inkoko inshuti mwese mukunda iradiyo nk'ijwi ry'amerika ibiganiro byacu byo kuri isaha bigarukiye ngaha turabashimiye mwese kuba mwabikurikiranye turashimiye kandi na enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba dushimiye na nadia taha yadufashije kwegeranya iki kiganiro turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza mutekanirwe mu byanyu no mu bandi